Bana we kuki wemeye ko mbura mama koko karame mbonye muvoma hafi kumva kandi nta n'abantu benshi bari bahari ahubwo reka iyi njerekani nyitereka aha shagigi aka kanya uvuye ku mugezi sinzi ko nagushimira kuba wemeye kurara ukaba unazindutse umfasha imirimo erega gabi inshuti nicyo ziberaho ahubwo reka ngo ufashe no gusekura iyo sombe oya nacyo gigi ibi ndabyikorera ngomba kuba mu mwanya wa mama mu gihe atakiriho gisa na ngabo ntiwahangayike gabi wikigora reka n'ibi mbigukorere sibyo nzi ko utaharyamye sha urakoze gigi nta kibazo ngabi noneho nkurira iyi sombe mbe ntereza papa intebe abaza gukurikira iyo bicaraho si cyo usana ngabo ko bicaye bigunze
yewe nawe ugiye mu gusekura sinamenya ko baje kwicara kuri ririya buye cyusa karame sinababwiye ko mujya gukina nanjye nkaba ndi kubategurira ibyo kubatekera ntabwo dushaka gukina
ngana nawe nimujye kureba cya gikoma nabasigiye mu isafuriya sibyo njyewe nta gikoma nshaka
noneho mumbwire ikintu mushaka sibyo murashaka iki cyusa ntacyo
ngabi karame ubu se ndeka ibi ngibi mbenganiriza cyose na ngabo ariko si ko nabyo byari ingenzi kandi nawe ibyo ngibyo ugiye gukora byihutirwa
ese nk'ubu abandi bari hehe bazi ko tujya gufasha ngabira imirimo ari uko baza gukurikira iyo bahageze mva muto ye tumva ikiza ari uko twagenda abandi bakadusangayo kandi shagigi yambwiye ko afite imirimo myinshi atakwishoboza atabonye abamufasha ubu se kuki koko yihereranya iyo mirimo azi ko duhari muto buriya wasanga aribwo buryo yumva yakemuramo ibibazo bye rega sha ndi gutekereza ngabire nkumva ndababaye cyane sha ngewe nibaza gusa ukuntu ngabira azajya abyitwaramo na twa dusaza twe tukiri duto
n'ukuntu se ashanga bihari ubwo yabaga afite murari ko mama we azakira natwe tukumva abaganga bazamucira yega sha abaganga si imana Mm, kandi rega nabo ntako baba batagize Sha, uko biri kose urupfu rwa mama wa ngabire rwatumye numva ncitse intege pe bicike intege muto shagira ko haje kuko tugomba kumuba hafi nashaka kuvuga ko numva ntagishaka kuba umuganga Eh, he muto ni gute wacitse intege ku ntego yawe kandi ari ibintu watekereje kuva kera sha nahise nibaza agahinda nagira mbaye muganga nkananirwa gukiza umubyeyi nka mama wa ngabire nzi umuryango afite ibyo we bitekerezaho muto ahubwo turebe icyo tujya gufasha ngabire
manzi Hey, e- e- ihangane gato nimba imira ko nza tuvugane urakoze fura E, wowe si undi butagiye wawangabira kwa ngabire ndajyayo ni uko nashatse kubanza kukureba
nta muhoro se yego ni amahoro narinje kukugisha inama ku bijyanye no kwihangira imirimo ubushize watubwiye ko twajya tuza kukureba none se kuko ushaka kumenya ibyo kwihangira imirimo ubu kandi utararangiza kwiga nyine njye ndashaka gutangira kubitekerezaho hakiri kare kugira ngo umenye icyo nzakora mu gihe kizaza ok ni byiza E, gusa icyiza kuri wowe ni uko wakwita ku masomo cyane ko mugiye gukora ikizamini cya leta njye sinshaka gukora ikizamini cya leta kubera ikizi kubera uko niyizi natsindwa rwose Fara.
nta mpamvu yo gutegereza ngo abantu bazanseka amanota yasohotse kandi hari ibyo nashobora wa mwana we uri muzima cyangwa wasaze ndi muzima ninde wabonye upanga utsindwa mbere y'uko agerageza ikintu na kimwe se frank nzi akamaro ko kwiga None?
niyo mpamvu nanjye nemeye kurangiza imyaka itatu yisumbuye ariko nimvamo kuba umusuderi uwo musuderi ubundi se wanyu bafite amafaranga yo kwishyura ishuri ry'ubusuderi oya nta bushobozi bafite none se urarwana n'iki niba uzi ko nta mafaranga mufite ni ukuvuga se ko nta nama wangira ukorana n'abafite amafaranga gusa se si icyo mvuze gusa njyewe nta bufasha mbona naho umwana nkawe ushaka kuva mu ishuri gutyo erega frank amanota nagiye ngira yangaragarije ko nkwiriye gushaka ibyo nshoboye kandi ni imyuga ubusuderi se karisitini niwe musuderi nzi no kabuto wenda hari icyo yagufasha papa wa valentina Eh, buriya se namuhereye ko numvishe bavuga ko ari umugabo ugira amahane
sha valanti mwese mwakoze kuza kumfasha mu mirimo yo gukurikira iyo cya mama yego sha ahubwo we munkorere iki kirundo cy'ibishogoshogo hano tuhatere intebe Eh, reka ninjye ubyikorera ngabi wowe genda uruhuke sibyo imirimo turayigufasha ahubwo pazo mu nteruzo ahubwo se biranaremereye reka mbiyitwarire oya reka tugufashe ngabi dore urananiwe mu buryo bugaragara pe urakoze kagabo reka mbijyane nzane n'inkwi ku irembo bacana igishyika
impungere kagabo turi kuzizana biturekera ngabi ese we ngabire ko ashaka kwikorera akazi kose umva ni mukomeze mukore akazi kose mubona gakwiriye gabire namubonye arimo kugira ngo ahugire ku mirimo areke gutekereza kuri mama we niko ngabire yahoze ahubwo reka mbereke valentine najye mu gikoni akorane nawe ari abatetsi nanjye ndaba ntunganya intebe ok noneho ngewe na pazi turakomeza kwegeranya inkwi z'igishyito ubwo ngewe se ndaba nkoretse woze kugenda wereka abashyitsi aho bicara Mm.
uze no gufatanya na mutoni gutanga ibyo kunywa
eh ku kirere gihindutse we uzi ko imvura igiye kugwa
ariko ubu nta bucurure hano ngo arebe ko bigenze imvura isubire yora
unyumvire pazo pe ariko ubwo wajya ubaseriye wowe
ye baba we ubu kuko imvura igiye kutuvangira koko mbega ikiriyo cya mama ngo kiragenda nabi
urasha wiriye ngabi ubwo hari umuyaga wabona itanaguye
ese uri aho neza valentine guta turamutse niba wari udukumbuye si nk'ibyo byose se ye
muraho mama hobe ko witsa murase mwana wanjye biti dore n'amaso yatukuye ni imyotsi yo mu gikoni nari ndimo gufasha ngo abere gutekera abaza gukurikira
ndabona umeze neza ubanza kwa nyakuru harakuguye neza ntacyo hatwaye mama meze Mm.
neza Mm. ese kutaramutse so valentine kandi mutaherukanaga
bite valentine ni byiza mama karame mwakoze kuza gutabara abangabiri aba bana babuze umubyeyi bakiri bato barababaje rwose ngabire se muri kubona yari amaze kubyakira aragerageza kwihangana Mm.
gusa nyine ntibiba byoroshye kubura umubyeyi wawe ndi kwibaza uko ngabira azabyitwaramo
birumvikana mwana wanjye kandi buriya na nkubito ntabwo yorohewe yorohewe se gusigarana abana nta nyina
mama ndakumva mwana wanjye ndimo kwishyira mu mwanya wa ngabire nkumva agiye nkubuze ntabaho
valentine ntugatekereze gutyo humura ntaho nzajya kandi niyo nagenda isarahari yabitaho kuko arabakunda
ese guhiga impamuko ubu ni nyoko yakubwiye ko ugomba kugaruka mu rugo
sha mwakoze cyane rwose kubagira nk'inshuti ntako bisa ubu bintu byose biri mu mwanya wabyo sha ibi biba ari ngombwa ngabe erega nk'inshuti tugomba kubana mu bihe byose nibyo muto ubu twaba twararirimbaye nawe mu bihe by'umunezero ngo tumutererane mu bihe by'umubabaro
ahubwo reka mbabwire sha mama buriya yajyaga akunda uko turirimba yishimiraga ko mba muri sakwe rero natekereje ko kuri uyu munsi wa nyuma wo kumusezeraho twamuririmbira sha ibyo uvuga nibyo Mm.
mwese siko mubyumva we nibyo rwose ahubwo se ngabire karame urumva ukomeye ku buryo wahemba kweli
pazo uyu ni umunsi wa mama ugomba gukora ikintu cyose nzi ko cyamushimisha aho ari
ubuse koko twarimba nk'iyo ndirimbo ko ibihe nk'ibi bigora sha biba bisaba kwigengesera pe
muri mwitekerezaho gusa mushaka iyo twese tuzi nanjye reka njye kubwira papa ko tuza kuririmba
yo shanga biriya amaze kumenyera disi urabona ko akomeye ahubwo duhitamo indirimbo twaririmbye se nzagukurikiza ya niyo mugabo filimoni
kabasha yaba ari noneho reka dukomeze dukore imirimo twicaza n'abantu papa ngabire niyemera ko turirimba ariyo tuza kuririmba
papa ni mushobora gutambuka mukicara kuri iyi ntebe Mm, murakoze mutoni we Mm.
kandi rero mwarakoze kuza gufata ngabire mu mugongo Eh, mukomeze kuba ngabire hafi kugira ngo atagira agahinda Mm, natwe urupfu rwa mama ngabire rwaratubabaje cyane twakoze uko dushoboye ariko biranga papa ani ndakumva mutoni.
ntangira kuri iyi ntego yo kuzaba dogiteri sinigeze ntekereza ku bintu nk'ibi Mm.
ndumva ntakifuza kuzaba muganga ye muto Mm.
akazi kose kabamo ingorane ahubwo gushobora kuzirenga nibwo ubutwari bukagezeho ingorane zibaho pe Mm.
ariko sinabyakira naniwe gukiza umurwayi nka mama wangabe kandi abana be bari bizeye ko hari icyo nakora aho ndakumva rwose urupfu ni ikintu ariko kibaho kwa muganga ariko nubwo habaho abapfa abenshi ni abakira kandi bikozwe na muganga
ndabyumva none se muto Mm.
ubwo iwe ni iki ko wize ubuganga utazavumbura uburyo bwo kuvura indwara yahitanye ubuzima bwa mama wa ngabire
ese ko mwese mucecetse we
shangabi umuntu aba yabuze icyo avuga yani shamureke tugume tuganira twirukane agahinda muto nawe ngwino ariko nta kigo nanjye nangije kwicaza abantu biparuse biravaye ko pazo na manzi ari bo babigira bari
mva baraje bagiye kuzana ingiga ngabi tuganire ariko nitubona akanya tuze kuganira no kuri cya kibazo cya gigisi
njyewe se murangana iki nababwiye ko mfite ikihe kibazo gigi nyine nababwiye ko waraye hano ariko mbabwira yuko udafite aho kuba kandi twese tubabajwe nuko wasubira kuba ku muhanda gigi erega twese nka sako twifuza ko wabona aho uba niyo mpamvu ngabire yagombaga kubitubwira baratamani kaga Hmm.
njyewe ubu mfite akazi aho nzajya mpembwa nzajya nyabika mbona yo kwishyura inzu Wa- Sha,
sha ntiwumva se gigi akazi wabonye ni akaheza sha ubu nabonye akazi muri salo de coiffure yo kwa safari gusa ko nta kazi nyabake mva njye sinakora akazi nk'ako ka feke
ani iki ndavuze ngo turi gukora akazi ka feke nyiramanzi kubera kwikorereza ingiga
wowe se hari uwakuvuze nivugiye akazi ka feke ko gukora muri salo de coiffure naringize umva evana njye ndigendeye sinshaka kumva ubwira sugani ariko ni ubwo uzi ko gukora muri saro ari umwuga nk'iyindi none ngo feke ubu se ko muri iyi minsi mujya gukora icya leta ndi gushaka aho niga imyuga kagira inkuru ntabwo se uzakora icya leta yi njye buriya n'abayobozi b'ikigo narabibabwiye ahubwo valanti wanteretera papa wawe akangisha ubusuderi aha shamanzi simbizi niba namuhinguka mu maso ngo mbimubwire none se ubundi bazamusanze aho akorera ukabimwibwirira ariko atari hano
gigi sha wirakara ntabwo bikwiye rwose kuza kwigunga hano mutuye mu mahoro nawe erega windakarira gigi ntabwo ngiye numva ibintu kimwe n'aniga ubwo urumva koko nabura kwishimira akazi wabonye gigi ubundi se ku cyane kaba ari kwiyemera gusa akazi kose ni akazi gapfa kuba kazana agakashi wawe iyi rekana na anike yewe ahubwo ashaka ugira inama ni ukuzajya ucunga neza udufaranga safari azajya aguhemba
mva muto kwita imfubyi wibwiriza kurira gusa nyine nifuzaga kubanza nkagura udukweto ibinyusi byansaziyeho shaka igenge ndumva waba uretse iby'inkweto none se ubundi safari azajya aguhemba angahe ese ko numva wigize nkaho uri umubyeyi wanjye ushaka kunyinjirira cyane muto aha basi mbabariraga iyi nashaka kugira inama gusa
umva bireke rwose ntawe uncunga nkeneye oya rwose si ukugucunga gigi nari ngiye gusa kukubwira ko ushobora gukoresha amafaranga nabi ugasanga ugize ikibazo nyuma
erega nanjye kubera ubuzima mbamo sinapfa gupfusha amafaranga ubusa yego rwose
rero kubera ko navuze ko nifuza inkweto kuko nzikeneye ntibivuze ko ngiye kuzigura ndakumva rwose gigi kandi nzi ko hari igihe kizajya ukajya wiha icyo ushaka cyose kabisa rwose gusa niyemeje kwizirika umukanda ngo nzigame yo kwishyiraho kuba Ah, ntiwumva se none se gigi ubundi buri kubahe sha ku muhanda tu ubu naraye hano kangabire ariko ubwo ikiriya gisoje sinzaba njya pe
nyamuneka nimutuza nk'ubitakomeza tubwire
rozariya yarwaye igihe kirekire mu burwayi bwe yagize ukwihangana gukomeye hashize amezi ageze kuri atatu tumenye ko arwaye kanseri y'ibihaha rozariya akibimenya yagerageje kwihangana no kubyakira abigira ibanga kugira ngo bidakomeretsa abana n'inshuti ntiyifuzaga icyababaza abana ahubwo yahoraga yifuza kuba iruhande muri make rozariya yambereye umufasha mwiza wihangana kandi abana bacu yababereye umubyeyi mwiza kuri njye byari agahebuzo kuko yambereye iteka umujyanama mwiza rozariya yari intwari
yewe nkubi gira ukwihangana ni ukuri ihangane nkubi
ntibyoroshye kubyakira karisi ariko reka ngerageze mbasezeranije ko abana yansigiye ntacyo bazamburana igihe cyose nzaba nkiriho nkaba nsoje nongeye kubashimira kuba mukomeje kudufata mu mugongo munyemere rero aka kanya gakurikiye tugaharire ngabire n'inshuti ze zo muri sakwe batugezeho indirimbo bifuje kuririmbira rozariya ngabi ngaho ni muzi umwanya ni uwanyu
kubaho bimaze iki
ubiza ubiza tutabisabye tutabisabye ni byiza ni byiza kandi ni bibi ni bibi buri wese buri wese abifata ukwe abifata ukwe
yewe sinjye nubira habe na gato kuko byose bitangwa na rurema igihe twahawe cy'ubu buzima tujye tugikoresha neza kubura kubura uwowe uwowe bitera bitera agahinda agahinda narababaye narababaye narareze ngeze aho ngeze aho ndiyumanganya ndiyumanganya nzi ko amaherezo tuzabonana nta guhoberana ibyishimo wari umukiranutsi nzagukurikiza nzagusanga heza ho mu ijuru o mama o mama ndakwibuka ndakwibuka nkazirikana nkazirikana ko wandeze ko wandeze ishusho ishusho yawe yawe nihoza nihoza ku mutima ku mutima nzi ko amaherezo tuzabonana nta guhoberana ibyishimo wari umukiranutsi nzagukurikiza nzagusanga heza ho mu ijuru irungu irungu waduteye waduteye rigiye rigiye kuza twica kuza twica indiri indiri mbozi ijuru zijuru zituma zituma twihangana twihangana nziko amaherezo tuzabonana nta guhoberana ibyishimo wari umukiranutsi nzagukurikiza nzagusanga heza ho mu ijuru nzagusanga nzagusanga heza ho mu ijuru nzagusanga heza ho mu ijuru nzagusanga heza ho mu ijuru nzagusanga heza ho mu ijuru
Yo.